Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'Amerika.
uyu rero akaba ari we yari arongoye akagwi k'inkozi z'ikibi kari kagize iminsi gahungabanya umutekano hariya mu mpanuka bw'igihugu hariya mu makomine ya bururi matana uwo ni Pierre nkurikiye umuvugizi wa polisi y'u Burundi avuga ku rupfu rw'umwe mu bantu biciwe mu ntara ya muramvya iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Alois Bigirimana
mwaramutse di mwaramutse nshuti mukundi radiyo ijwi rya amerika tuyahere muri santara afurika abakandida babiri bataronse amajwi akwiye mu gice cya mbere cy'amatora aheruka kuba muri icyo gihugu desire koringba na martin zigere basabye ko amajwi y'ibyavuye mu matora yosubirwamo guharurwa mu gihe bamenyesha ko ayo matora yabayemo utunenge abihweza ibintu n'ibindi mvamakungu ndetse n'abanyagihugu ba santara afurika ubwabo baremeranya ko ayo matora atabaye meza aho ni mu gihe abategetsi bariko bararangiza ibyavuye mu gice cya mbere cy'amatora kugira bategure igice cya kabiri ayo matora yari yabonywe nk'akaryo kazotuma igihugu gitekana kandi yari intambuko ya mbere mu mugambi wo guhagarika intambara imaze imyaka itatu isinzikaje ico gihugu mu ntango z'uku kwezi benshi mu bakandida mirongo itatu bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu bari basabye ko iharurwa ry'amajwi ryohagarara amakuru avuga kuri irani abanyamerika cumi bari bafashwe n'igihugu cya irani bari mu bwato bwa gisirikare ryo ku munsi wa gatatu bararekuwe leta z'ubumwe za amerika zirashimira igihugu cya irani kubona cyarabarekuye abo banyamerika bari bafashwe na irani ku munsi wa kabiri mu gihe ubwato barimo bwari mu kigobe cya perse bwerekeza muri bahirene buvuye muri koweti bwafashwe inyuma y'aho butakarije imigenderanire na bagenzi babo bari ku butaka buca bugwa mu minwe y'abanyayirani sekreteri wa leta wa leta z'ubumwe za amerika john kerry amenyesha ko icyo kibazo cyakemuwe hakoreshejwe inzira ya kidiporomasiya sekreteri wa leta ya amerika ajeje kwivuna abansi ash carter nawe yavuze ko ashimishwa no kubona abo banyamerika bararekuwe abo bantu cumi bagizwe n'abagabo icyenda n'umugore umwe ubu bari mu kigo cy'abasirikare cya leta ya amerika kiri mu gihugu cya Qatar ubwato bubiri barimwo nabwo nyine bwarasubijwe igisirikare cya amerika amakuru avuga kuri leta z'ubumwe za amerika perezida barack obama wa leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa gatatu yaraganiriye na mugenzi we w'uburusiya vladimir putine kuri telefone bavugana ku bibazo bitari bike abategetsi bo mu biro bya perezida obama bamenyesheje ejo kwa ejo ko abo bategetsi baganiriye ku twigoro turi ko turakogwa kugira intambara iri muri siriya ihagarikwe baraganiriye kandi n'ukuntu ho kubahirizwa ihagarikwa ry'intambara muri ikirere Josh Ernest umuvugizi wo mu biro bya perezida obama yamenyesheje ko abo bategetsi bavuganye ukuntu ari ngombwa ko igihugu cy'uburusiya gihagarika gushyigikira abagwanyi bitandukanije n'ubutegetsi bwa ikirere bahungabanya umutekano muri ikirere muri iki gihe bose uko ari abo bategetsi babiri barashyigikiye imfashanyo ya oni mu biganiro byo gutorera inyishu intambara iri muri siriya ibiganiro gushika ubu bitaratangaza inyishu kuri kazoza ka perezida bashar al-assad wa siriya leta ya amerika yamisaba uburusiya guhagarika gufasha perezida assad no guhagarika gutera abagwanya ubutegetsi bwa assad muri leta zunze ubumwe za amerika nyene sentare nkuru ya leta zunze ubumwe za amerika yarakoranye ejo ku munsi wa gatatu kugira yihweze ko igihugu ca irani coriha indishi y'akababaro ingana n'imiliyaridi zibiri z'amadolari y'abanyamerika ku miryango y'abanyamerika yabuze abayo mu bikorwa by'iterabwoba bishigikiwe na irani muri iyo miryango harimwo imiryango y'abasirikare amajana abiri na mirongo ine n'umwe bagwanira ku isi hamwe n'abagwanira mu mazi bishwe mu kwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatatu mu bitero bagizwe ko n'imigwi y'iterabwoba mu ikambi barimwo i Beirute mu gihugu ca Libani leta ya Amerika yamesheje ko umuhari w'iterabwoba wa Hezbollah ufashwe mu mugongo na Irani ari wo wakoze ivyo bitero sentare z'intango zo muri leta z'ubumwe za Amerika zo zaramaje- zaramaze kwemeza ko iyo miryango ikwiye gushumbushwa biragoye kumenya igihe sentare nkuru ya Amerika izocira urwo rubanza burundu uru rubanza ruje mu bihe bitoroshe aho imigenderanire hagati ya Amerika na Iran ku bijyanye n'amasezerano y'ibigwanisho vya nucleaire ageze aho yagira ashigwe mu ngiro Amakuru avuga kuri Turukiya naho abategetsi ba Turukiya bamenyesha ko bahagaritse abantu batanu bikekwa mu bitero by'ubwihebyi byabereye mu mugwa mukuru Istanbul ku munsi wa kabiri. Ibitero byahitanye abakerarugendo cumi bo mu gihugu c'Ubudage bikomeretsa abandi bantu cumi na batanu. Umushikiranganje wa mbere wa Turukiya Ahmed Davutoglu yamenyesheje ejo kuwa gatatu ko igipolisi ca Turukiya cahagaritse abandi bantu bane bikekwa muri ibyo bitero yamenyesheje kandi ko umuhari w'iterabwoba wa leta islamike ari wo wagirizwa ubwo bwicanyi ariko uwo muhari ubwawo ntacyo uravuga ku ruhara woba waragize muri ibyo bitero hagati aho umushikiranganji w'intwaro yo hagati w'ubudage thomas de Ma- maiziera yaciye yihuta aja muri turukiya iryo bara rihegeje kuba
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na alois bigirimana amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu ntara ya muramvya mu burundi haravugwa urupfu rw'umusirikare w'ipeti rya kapitene n'umupolisi biciwe ahitwa mu izinga zone kiyenzi mu gipolisi bavuga ko uwo mukapiteni ari we wari ushinzwe gushakisha abarwanyi mu makomine y'intara za bururi na rumonge ni inkuru y'umunyamakuru wacu eloge wirikaneza i bujumbura Igipolisi kimenyesha ko abagabo babiri bariko bakurikiranwa n'abajejwe umutekano kuva kuri uyu wa kabiri igihe bari baje bava mu ntara ya Gitega ariko ngo bamaze kubona ko basugerejwe bahavuye bati imodokari barimwo umushoferi yayisigayemwo ngo yaciye afatwa nk'uko vyemezwa na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi abo bagabo bahoze mu nzego z'umutekano ubu igipolisi cita inkozi z'ikibi baciye barara mu bisanze muri zone Bugarama komine n'intara ya Muramvya aho bita mu rya Rusera abajejwe umutekano ngo bazindutse agaturuturu baja kubahiga mugabo baciye batangura kurasa muri ayo masasu nk'uko bibandanya vyemezwa n'igipolisi abo bagabo babiri niho baguye umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi aratubwira umwidondoro w'abishwe akanavuga ko umwe muri bo atari asanzwe kandi yari ku rutonde rw'abaronderwa n'inzego z'umutekano wa mbere ni uwo batazira kapitene saidi ariko amazina yiwe y'ukuri ni- yitwa bahenda idi omar Eh, uyo rero akaba ari we yari ah, arongoye akagwi k'inkozi z'ikibi kari kagize iminsi gahungabanya umutekano hariya mu manuko bw'igihugu hariya mu makomine ya bururi matana eh, no muri rumonge muri buka Eh, muri iyo minsi heza yuko hariho abantu bigeze gufatwa bariko baragira imyimenyerezo ya gisirikare kugira bazoje gukora ubugizi bwa nabi bagafatirwa ahantu mu ivuriro ariho bayigirira nuwo rero yari abarongoye ico gihe ntiyari yashoboye gufatwa uwa kabiri yitavye imana muri kino gitondo ndi uwitwa niyongabo jean claude nawe nyene yahoze ari umupolisi mu rwego rw'ababrigadier ibisongerezi akaba yahora akora akorera muri komisariya ya karusi ariko akaba yari yarataye akazi mu muduga barimwo igipolisi kivuga ko cahafatiye ibombe zibiri za RPG-7 inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov n'ibikono vyayo bitatu vyuzuye amasasu n'inkofero imwe ya gisirikare iruhande y'abo bantu babiri biciwe mu rya Rusera zone Bugarama intara ya Muramvya hari n'uwundi muntu yatowe ikiziga muri quartier ya Jabe ya gatatu mu gisagara ca Bujumbura igipolisi kivuga ko yishwa n'izwe kandi ataramenyekana ku mugwa mukuru Bujumbura kandi quartier ya Cibitoke yazindutse irasakwa n'igipolisi mbere n'amabarabara makuru acaho mu Cibitoke na Mutakura yamaze akanya yuga watawuhita uwo mupfasoni aratubwira uko vyagenze ubu hari mu gatondo ka kare tubona abantu baraje bari bambaye impuzu y'ipolisi n'igisirikare urupangu mbamo badode tukiryamye barinjira abagabo bake- bakiri bato babatwaye nko nka twe batwaye abagabo bane umwe yavuye ruguru ejo mu ijoro yari umusore kandi bavukana ari batatu abo batwaye Nibo ba- nta na kimwe babagereza nta na kimwe nge- nkagiye tubanye imyaka myinshi nta na kimwe mbona bakora kindi nta ma- abandi bara- kw'ibarabara hose batwaye abantu bari hajya kuri komine nta n'im- nta n'imbugita itabakuye nta n'uwari uvuye ku kazi batwaye avuye- yari yaraye ku kazi abaza bavuga ngo ni inkozi z'ikibi gusa nta bindi ngo twe turayigana n'izo nkozi z'ikibi umunani nibyo bari basakaye ntawava mu nzu ntawajya kwibarabara sohotse jyewe mu nzu basohoye abana mu- abo banyu tubana nabo barakubita ku muryango hasohoka abo bahungu abo bahungu umwe turavuga umwe- baratubaza nta mushyitsi ari ngaho turavuga harimo umushyitsi umwe nawe si umushyitsi n'umwana nyine urupangu nibo baca bafata nabo bavukana bose barabatwara bari ku ikomine uwo mushinga ntahe we yemeza ko abantu bagera ku mirongo itanu aribo bafashwe n'igipolisi ndabyutse mu mu gitondo nsanga abapolisi imbere y'umuryango nsohotse gatoya ba- bambwira ati subira mu nzu Nongera ndasubira mu nzu hanyuma baca barinjira aba- abapolisi nka mirongo ibiri ngo baje gusaka baraza barinjira ndabugururira barasaka basanga ibintu by'ibyuma ko je ni ni umufundi w'amafirigo hanyuma bajya mu byumba barasaka ba- baradusohora ba- batwicarika aho hanze n'abandi bahungu bafashe abahungu nka mirongo ibiri n'abantu b'abapapa nka mirongo itatu bababye nkaho se mu- mu babanyi n'ubu baraca bafungiye hajya ntituzi uko biba bigenda hari nabo bavuye ngaha bamaze kubacumita ibibugita ntituzi ko bahava bakikira ahubwo bamwe ngo ba- babatwaye ku ikomine abandi nka cumi ntituzi aho babajyanye ko ba- ba- bagiye babacumise imbugita zo zo mu mbavu amakofi menshi n'amaraso yagenda arava menshi igipolisi cemeza ko abantu batarenga cumi na babiri aribo bafashwe aho mu cibitoke pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u burundi muri zone ya cibitoke komine ya ntahangwa abajije umutekano naho nyene bazindutse bakora igikorwa co gusaka aho bahatoye inkoho ya karashinikove imwe e, ibikono vya- bijamwo amasasu vy'iyo nkoho bine kandi vyuzuye amasasu haratogwa kandi n'ikindi gikono bita kesete cuzuye amasasu y'inkoho bita mi karashinikove hatowe bombe zitatu n'ama- n'amabuji yazo atatu nyene ya rpg set haratogwa na grenade zibiri haratogwa kandi n'inkofero na vya bikofero eh, birinda amabuye vy'igipolisi bi- bitatu hongera harafatwa n'abantu bashika ku icumi na babiri ku mvo z'amatohoza abikekwa aho mu cibitoke abantu batatu bakomerekejwe na grenade zibiri zatewe kw'ibarabara ry'indwi nk'igihe cy'isaha zitandatu z'umurango babiri bababaye rwose iyindi grenade yatewe kw'ibarabara ry'umunani aho nyene mu cibitoke ariko ntaco yononye mu ijoro ryakeye hari iyindi grenade yatewe muri komine mugamba intara ya bururi mu bumanuko bw'uburundi zone nyagasasa ikomeretsa buke buke nyene urugo yateweko abandi bantu babiri bari bakomerekejwe mu kajoro ko kuri uyu wa kabiri nyene na grenade yatewe n'abantu bataramenyekana mu kirabo muri karitiye ya bwiza hagati mu gisagara ca bujumbura eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
tuve mu burundi tujye mu rwanda urukiko rukuru rwa gisirikare rwaburanishije colonel tom byabagamba icyaha cyo gukora ibikorwa bisebya leta ari umuyobozi yiregura kuri iki cyaha uyu wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu w'u rwanda paul kagame yabwiye urukiko ko ibyaha ashinjwa ari ibinyoma kandi ko nta bimenyetso ubushinjacyaha bufite bimushinja ubushinjacyaha bwavuze ko nta bubasha uregwa afite bwo kwemeza ko ibyo aregwa ari ibinyoma mu gihe adatanga ibimenyetso bivuguruza ibyo bwatanze ni inkuru y'umunyamakuru wacu eric bagira uwo busa ubushinjacyaha bwa gisirikare nibwo bwatangiranye ijambo bugaragaza ibimenyetso bushingiraho ko koroneli tomu by'abagambo wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu paul kagame yakoze ibyaha bisebya leta ari umuyobozi leta y'u rwanda niyo yishe majoro sengati na koroneli patrick karegeya amagambo nka muzuna muri icumu ryari leta y'u rwanda yahubutse mu kuzamura imisoro perezida kagame afata ibyemezo ahubutse ubushinjacyaha buvuga ko koroneli tomu by'abagamba yayabwiye abasirikare bagenzi be ubwo bari mu butumwa bw'amahoro muri sudani y'epfo kuba nta rukiko rwigeze rwemeza impfu z'abavugwa akaba yarabishyize kuri leta y'u rwanda ibi ni ukuyisebya aho niho ubushinjacyaha buhagaze ibi ni ibimenyetso byakuruye impaka ndende mu cyumba cy'iburanisha uruhande rwiregura ruravuga ko byakoreshejwe ku cyaha rwarangije kwireguraho cyo gukwirakwiza nkana impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi metre valeri gakunze avuga ko abatangabuhamya bamwe badashobora kugaruka ku byaha bibiri bitandukanye arashimangira ko kuva ibyaha bitandukanye n'ibimenyetso byagombye gutandukana Ibu ubwunganizi bwa Colonel Tom Byabagamba busanga ari uko ubushinjacyaha bwabuze ibimenyetso. Ku bushinjacyaha ihame n'uko umucamanza ari ugena inyito ya nyuma y'icyaha. bwavuze ko igikorwa kimwe gishobora kubyara inyito z'ibyaha bitandukanye bwavuze ko bukurikije ubwoko bw'amagambo n'abayabwiwe burega uyu musirikare mukuru yashoboraga guteza intugunda muri rubanda icyarimwe akanasebya leta umucamanza yasabye ubushinjacyaha kugaragaza byibura igikorwa kimwe burega koroneri byabagamba gishobora kubyara ibyaha byinshi bwavuze ko kuba yaragiye imbere y'abasirikare akavuga ko majoro sengati yishwe na leta y'u rwanda ubwirwa ashobora guhita yanga leta bwanzuye kuregwa yamamaje ibihuha nasebya leta koroneri tom byabagamba wakunze kumvikana mu ijwi ryuje uburakari mu cyumba cy'iburanisha yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha busabwa ibimenyetso bwabibura bukajya gukora icyo yise gutira ibimenyetso byo ku kindi cyaha yagize ati gutira bivuze iki utira iyo udafite icyo ujya gutira yahise agira mu ijwi ryihuta kandi ryuje uburakari ati ngiye korohereza ubushinjacyaha mwunganire ni amagambo ubushinjacyaha butihanganiye buhita busaba ijambo igitaraganya burahaguruka bwavuze ko imvugo y'uregwa yuzuyemo icyo bwise agasuzuguro bwasabye ko yiregura atesha agaciro ibimenyetso bimushinja akareka kunganira ubushinjacyaha izi mpaka umucamanza majoro charles madudu yazisoje amenyesha impande zombi ko igisubizo kizaboneka mu ica ry'urubanza muzuna muri icumu ryari ubushinjacyaha buvuga ko yashatse kuvuga ko leta y'u rwanda igizwe n'abicanyi gusa uruhande rwiregura ruvuga ko ijambo rifatwa uko riri bityo ko ibisobanuro nk'ibyo bidakwiye ubushinjacyaha bwabwiye umucamanza ko nta mpamvu yo gukina n'amagambo rimwe ku rindi kuruta kureba ikiburanwa ariko koroneri tom byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu ati ibyo tuburana ni amagambo kuyahunga kwaba ari uguhunga ibimenyetso aha yabajije ati none se bazamutume gufata ntaganda azane ntaganzwa nibamutuma tom azane timu asaba ko amagambo uko yakabaye yahabwa agaciro koroneri tom byabagamba yazamuye inyandiko imbere y'umucamanza avuga ko ari ikimenyetso ikubiyemo ikiganiro yagiranye na generali rudakubana generali rudakubana ari mu masomo ye muri amerika nk'uko yabisobanuye mu rukiko yabwiye koroneri tom nawe warijuba muri sudani y'epfo mu butumwa bw'amahoro ko demokarasi yo mu rwanda itandukanye n'iyo mu bitabo si ngombwa ko bihura icyangombwa ni uko mu rwanda haboneka iby'ibanze amatora akaba mu mucyo inteko imitwe yombi n'ubucamanza byigenga ayo ni amwe mu magambo akubiye mu gisubizo koroneri tom byabagamba avuga ko yasubije generali rudakubana yabwiye urukiko ko ayo magambo ubwayo agaragaza ko yavugaga neza leta mu gihe ashinjwa kuyisebya ubushinjacyaha kuri iki bwasubije ko butamurega ko yavugaga ibibi bya leta gusa ko nta gitangaza kuba umunsi umwe yavuga iby'izo undi akavuga ibibi abatangabuhamya batatu b'ubushinjacyaha barimo general aloyizi muganga babajijwe ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa munani bibiri na cumi na kane bemeje ko nta biganiro binenga leta bagiranye na koroneri byabagamba urego yavuze ko ibisubizo batanze atarafungwa bihabanye n'iby'abatangabuhamya bakoranaga ijuba yakunze kwita ibihuha koroneri chance ndagano ni umutangabuhamya w'ubushinjacyaha wazamuye impaka z'urudaca ku baburanyi bombi koroneri byabagamba avuga ko bari kumwijuba mu butumwa bw'amahoro atazi ko ari umucamanza yavuze ko yatunguwe no kumubona mu rukiko ari we uyoboye inteko imuburanisha yabajije umucamanza ati byashoboka ko umusifuzi yaba ari mu kibuga asifura umupira agahisha ifirimbi mu mufuka agatera umupira ubuhamya bwa koroneri ndagano kuri koroneri byabagamba yabutanze nyuma y'iminsi cumi n'itanu afashe icyemezo cyo kumufunga by'agateganyo kuri metre valeri gakunze avuga ko uyu mutangabuhamya yatanze ubuhamya mu rubanza rumwe ku byo yari azi amaze kuruca yavuze ko koroneri ndagano mu buhamya bw'atari buvuguruza icyemezo yari yafashe mbere metre valera asanga guha agaciro ubuhamya bwa koroneri ndagano byatesha agaciro ubutabera by'umwihariko mu nkiko za gisirikare ndetse bigatuma rubanda rubutera icyizere ubushinjacyaha bwo buhagaze ku kuba umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kumva imbere y'umucamanza keretse abaye adafite ubushobozi bwo kubara inkuru y'uburyo ibintu byagenze uruhande rw'iregura rwasoje ruvuga ko ibirego by'ubushinjacyaha ku cyaha cyo gukora ibikorwa bisebya leta ari umuyobozi nta gaciro byahabwa ubushinjacyaha nabwo buvuga ko nta bubasha uregwa afite bwo kumenya niba ibimenyetso byabwo ari ibyo gutera utwatsi nyuma ya koroneri tomu byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda perezida kagame ku itariki ya cumi n'eshanu z'uku kwezi hazakomeza kwiregura muramu we generali frank rusagara nawe ni ku cyaha cya kabiri cyo gukora ibikorwa bisebya leta ari umuyobozi aba babiri ndetse na sajenti francois kabayiza wari umushoferi wa generali rusagara batawe muri yombi mu kwa munani kwa bibiri na cumi na kane akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali muri aka kanya tugeze kuri cya gihe twahariye amakuru y'imikino na siporo mu rwanda guhera ku wa gatandatu hazatangira imikino ya nyuma yo guhatanira igikombe cya afurika gihuza amakipe y'ibihugu y'abakina imbere mu bihugu byabo bita cyane iryo rushanwa rizatangira tariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa mbere rirangire tariki zirindwi z'ukwezi kwa kabiri mu rwego rwo gushaka kumenya uko imyiteguro ihagaze haba ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ndetse n'igihugu bwacyo mugenzi wacu fideli niyongabo yavuganye na bwana olivier murindahabi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa maze atangira amubaza uko imyiteguro ihagaze imyiteguro y'irushanwa rya cani imeze neza kugira ngo nk'uko mubizi hashize igihe kitari gitoya dutangiye kwitegura irushanwa ku buryo ubu ngubu icyo nababwira ni uko imyiteguro isa n'iyarangiye inyubako zizakira imikino amasitade ngira ngo murabizi ko dufite amasitade ane sitade ya mahoro sitade ya kigali sitade ya huye ndetse na sitade ya rubavu zakira iryo rushanwa zikaba zaruzuye zimeze neza kugira ngo sitade ya huye murabizi ko yatashywe ejo bundi ku itariki ya cyenda iyo sitade yakiriye umukino wa mbere ndetse ikaba n'abaturage rubavu nayo ngira ngo murabizi ko yakiriye imikino ibiri ya gicuti ikipe nationali yacu yakinnye ku buryo ubu ngubu imyiteguro twavuga ko iri kuri mirongo cyenda n'icyenda ku ijana byo twizeye ko izakira iri rushanwa rya cyane kandi rikagenda neza kandi n'amakipe azakira iwacu n'abashyitsi bazadusura bazasanga ibintu byose biteguye neza nk'uko bimenyereye ko u rwanda rutegura ibyo rwiyemeje neza naho mu rwego rw'imyiteguro ya ekipi nasiyonari umugwi nserukiragihugu w'u rwanda muri iryo higanwa rya cani imyiteguro ihagaze gute imyiteguro y'ikipe y'igihugu naho twagerageje gukora ibishoboka kugira ngo ikipe yacu yitegure neza kugira ngo umwiherero wo gutegura irushanwa yawukoreye mu karere ka rubavu aho yanakiniye imikino ibiri ya gicuti umukino wa mbere wayihuje n'ikipe ya kameruni ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere warangiye ikipe y'igihugu y'u rwanda inganyije n'ikipe ya kameruni igitego kimwe kuri kimwe ndetse ikina n'undi mukino wa gicuti ejo bundi ku itariki ya cumi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo mubizi ko kugeza ubu ariyo ri ya mbere kuri ranking y'iri rushanwa riza mukino ushobora kuza kurangira ikipe y'u rwanda ishoboye gutsinda repubulika iharanira demokarasi ya kongo igitego kimwe ku busa ku buryo twumva ikipe yacu yiteguye nk'uko mubizi ikaba n'umukino wa mbere uzafunga uzayihuza n'igihugu cya cote d'ivoire nacyo muzi ko ari igihugu kitoroshye umupira w'amaguru ariko tukaba twizeye ko ikipe yacu izitwara neza kandi ikazarenga icyiciro cy'amajonjora muri make mu kurangiza iri higanwa rya cani rizosigira iki umupira w'amaguru mu rwanda hamwe n'u rwanda irushanwa rya cani rizasigira ibintu byinshi igihugu cy'u rwanda ndetse n'umupira w'u rwanda kugira ngo niryo rushanwa rikomeye igihugu cyacu cyakiriye mu mupira w'amaguru ni irushanwa rya kabiri muri afurika nyuma ya kane mu byo rizasigira rero igihugu cyacu usibye guteza imbere umupira w'amaguru kuko burya guhuza abakinnyi bakomeye muri iki gihugu tukabahuriza hamwe mugakina kugira ngo urabizi ko byongera biteza imbere umupira w'amaguru ubwabyo byonyine ariko mu byo irushanwa rizanasigira igihugu cyacu bikomeye cyane hari inyubako nshyashya zubatswe amasitade yaravuguruwe agezwa ku rwego ruri hejuru kurusha urwo twari dusanzwe dufite hano mu rwanda ndetse no ku rwego rw'ubukerarugendo hari abantu benshi bazaza gusura u rwanda bakareba uko rumeze ngira ngo n'ubu ngubu tuvugana tumaze kwakira abashyitsi benshi baturutse mu bihugu byinshi bitandukanye ku buryo usibye guteza imbere umupira w'amaguru ndetse n'ibikorwa bya siporo irushanwa ryari rizanarushaho kumenyekanisha igihugu cyacu murakoze cyane murinda habija olivier umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa tukaba twari ko tuvuga ku ihiganwa ry'igikombe cya can ry'ibihugu byo muri afurika ku rwego rw'umupira w'amaguru ku bakinnyi bakina mu bihugu byabo rizotangura eh, ku munsi wa gatandatu tuwimirije mu gihugu cy'u rwanda turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze murakoze cyane nshuti mukomeje kudutega amatwi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko twumvikanira mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu n'i burundi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ubu naho tugeze ku mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima mwateguriwe na oriane itanga ishaka ingwara ya diyabete niyo ngwara tugiye kuganira ko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bijejwe kwitaho amagara y'abantu oms bivuga ko abantu barenga imiliyoni hafi amajana ane ku isi barwaye iyo ndwara bakavuga kandi ko mu bushakashatsi bagira byibonekeza ko iyi ndwara itera yiyongera uko abantu batera bongereza ibiro byinshi ku mubiri kandi bakaba batongereza ibikorwa bisaba ingufu z'umubiri umutumire wacu agiye kudufasha gutegera neza iyi ndwara n'ibijyanye nayo ni muganga godefroy kamwe n'ubusa akaba ayobora igisata cy'indwara zitandukira mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu burundi muri zo hakaba harimo indwara ya diyabete reka rero twakire umutumire wacu wagiye kudufasha muganga eh, kamwe n'ubusa ndabahaye ikaze mu kiganiro icambere muganga twobabaza ni igiki kiriko kiratuma abantu bagwara iyi ndwara ku bwinshi cyane cyane cyane muri iyi myaka nka cumi canke itanu ya nyuma abantu basigaye batinya cyane indwara ya diyabete kurusha kumbure izindi ndwara zikomeye nka nk'umugero wa sida kanseri n'izindi abantu basigaye bafise ubwoba bwinshi biva kuki murakoze bwa mbere indwara ya diyabete twanasubira icyo ari cyo Mhm.
indwara ya diyabete ni indwara cyane cyane iyo bapima bapima mu maraso usanga igipimo cy'isukari mu maraso cyongekanye niyo bavuga ko umuntu arwaye indwara ya diyabete uko tuba twumva icyo ari cyo indwara ya diyabete yo ituma tubona indwara y'isukari rero cyane cyane bavuga ari ibintu bituma iyo ndwara yongerekana yongerekana Ah, nuko nuko mubivuze uti mu minsi mu minsi iyo ndwara yaramenyekanye cyane cyane biba ku mibereho y'abantu abantu bamwe bituma indwara yongerekana babwire abatwara twumviriza ari bwa mbere kunywa itabi hariho kunywa inzoga birengeje eh, hariho no gufungura ufungura nabi yose hamwe umuntu aba- iyo umuntu afunguye biren- birengeje nabone ariko afungura nabi bose baba bafite nabo ibiro byinshi hariho n'ikindi cyane cyane bavuga abantu batagira imyimenyerezo ikwiye ikindi tugira rero n'ibindi bintu bavuga cyangwa bitera iyo iyo umuntu ari yafashe hari imiti bituma ariko ayifata igipimo cy'amaraso cyonge- cyo- cyongekera mu mu mubiri rero mva amaso cyane cyane hari ikintu cya mbere kitera ni- ni ni uko abaru- abarundi abarundi gusa abantu bahinduye nyine babaho ya misi yose Eh, diyabete none ikunze gukarira abandi cyane cyane ku bijyanye n'imyaka y'abantu Eh, cyane cyane ngaya n'ishoboye ikibazo cyane cyane kiri umuntu yoshimikira ko ah, kuvuga indwara y'isukari kuvuga cyane cyane uko buri kubiri nibwo cyane cyane bu- bu- bu- dukunda kubona hariho diyabete cyane cyane ifata abana bavuga ati dute dute eh? iyo abahinga babona ko yoba ibice eh, ari ibice eh, bitanu na cumi ku bantu barwara iyo ndwara n'indi diyabete tipe eh? ifata abana hanyuma hari ibindi bita diyabete tipe eh, cyane cyane iyo dukunda ku- dukunda ifata abantu bakuze niyo cyane cyane tubona yuko ni- ari nyinshi ikaba iboneka ku icyenda na mirongo icyenda ku ijana nawe natuma tuzagira gahunda diyabete ifata akinzi y'ingenzi abari muri kinezi atasanga afise indwara y'isukari mugabo yiyunze muri usanga rero indwara irabonetse cyane cyane izo ndwara ni i- i- i- izo diyabete zitatu nizo zikunda- zikunze kuboneka mpamvu ko nabivuze hari nk'umuntu usanga urwaye ndabwira ni pansiyo mu igahita urwara gasa nibwo eh, bituma hariho- hariho- hariho n'ibihimba bituma eh, umuntu ahingura icyo cya insulin imbaraga niyo urwaye nawe ni umuntu ashobora kurwara iyo diyabete rero cyane cyane ibikunda kuboneka niyo diyabete ifata abana tipe e nizo tipe b cyane cyane tipe b ifata abakuze kandi tubona niko ariko ariyo ari nyinshi ndabashimiye cyane rwose dr godefroy kamwe n'ubusa arakoze oriane itanga ishaka umaze kutugezaho ikiganiro cy'ubuzima nshuti twari kumwe umwanya w'amakuru yacu naha uhumurije mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho bino biganiro uwashyize hamwe ibiganiro ni Elvin Sangano amakuru mwagejweho na Aloise Bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wari uyoboye ibino biganiro hagati aho mbifurije amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije rwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika amabi akorerwa mu miryango aragira ingaruka mbi ku bana abana miliyoni amajana abiri na mirongo irindwi na zitanu ku isi nibo babangamiwe n'ingorane zo mu muryango nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ibibondo unicef ribimenyesha umwumvikano muke wo mu muryango uratuma umwana agira ingorane mu magara mu mibereho hamwe no mu gateka kiwe ibyo bikibonekeza mu miryango yifise cyo kimwe n'iyikenye nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu oms ribivuga ukuburitiro hamwe no kurazirana ni zimwe mu ngaruka zishikira abana bafise kuva ku mezi atandatu kuduga bimwe mu byerekana ko umwana atamerewe neza mu gihe ababyeyi bashwana no kuzibira amatwi n'intoki nk'uko biri mu cigwa c'inyifato mu miryango cyakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya oregon muri leta zunze ubumwe za amerika ibice mirongo itatu na bitanu n'ibice icenda ku ijana vy'abana bava mu miryango irimwo kutumvikana nibo bagira ibimenyetso vy'umubabaro wagiye uribika muri bo nk'uko biri mu cegeranyo cyakozwe n'abashakashatsi bo muri Canada ku miryango y'abimukira mu ntara ya Quebec mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ugutandukana kw'imiryango n'iyindi ngaruka mbi mu nyifato y'abana babo muri kazoza aha ni nk'iyo bishitse abavyeyi bakahukana bituma abana bajuragirika bagatakaza akaranga kabo inkurikizi ni uko bibasamaza mu bumenyi mu ishure nk'uko vyandikwa n'abashakashatsi mu vy'imibano bo mu bihugu vya buraya nk'uko muvyumva kumva mu kiganiro cacu kira cuyu munsi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro niteka n'umunezero kubashikiriza kino kiganiro
mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cya bujumbura kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira ingena amabi akogwa mu ngo atokwega ingaruka mbi ku bana ruganira na mugenzanje Alain Yves irankunda abana bakuze babahana ababyeyi bakumvikana bakaza barakurikiza amategeko ya mabi nyene ntibayahana nk'uko bitegerejwe abavyeyi nabo babonye ingorane zishikiye abana boba baza buke buke bakabatahura kuko nabo hari aho abatari bo bavyiteye bwa mbere hoba guhanurana na cyane cyane hakaba n'amasengesho kuko kuvugana ukuri n'urukundo hagati yabo umuntu akizera uyundi umubyeyi umwe mbona umengo yobitaho akabereka yuko abafise ku rukundo akabahanya urukundo rwabo akababwira yuko ategereje gukundana uko baba bavukana mbese utwabaha akabaha bamusabye nk'akantu agafise akabaha akabaha indero n'aba ari umwe nk'uko ababyeyi boja hamwe bakafata neza abana babo bakabana erega umuntu ashaka kwihanganira ikigeragezo cyo mu rugo ukihangana ukarera abana bawe umugabo ashika kubita umugore ni shavu hagati y'umugore n'umugabo hari ufite ishapu rinini wasanga umugabo yakubise agacupa atemwe abandi ugasanga ndagutikura kubera bigaca usanga aragukubise cyangwa umugore ntamwihanganire nimba mutamufasha wawe icyo muharira ukakivuga abana batumva uri gutanga indero nziza n'uwo muco mubano mu nzu uko niko umeze nk'abantu bajejwe amashengero bogerageza bakaza baratanga inyigisho zerekeye ingo n'imiryango kuntu ababyeyi boza baritwara imbere y'abana
ukuta itagira ikigumbagumba ni imwe mu ngaruka ishikira abana bakuriye mu miryango abavyeyi batumvikana ivyo bikunyugwa nuko bamaze kuba abavyeyi nabo batamenya neza ingene bo kwifata mu kwitaho indero yabo bibarutse rimwe na rimwe bagashaka gukara nkuko bakuze babibona nkuko bivugwa n'abahinga mu vy'inyifato n'imibereho y'abantu ukugwaragurika niyindi ngorane ishikira abana bakuriye mu miryango ifise abavyeyi batumvikana aha twovuga nko kumeneka umutwe kenshi kugira imisonga y'urutavanako ikindi nuko abo bana bishika bakikumira canke bagakumirwa n'urunganwe rwabo insiguro ni isoni z'ugutinya kuvugwa n'abo bigana abo bashakashatsi bo mu gihugu ca Canada babandanya bavuga ko bishika umwana akiyagiriza ko ari we ntandaro y'iyo ngorane akabura uruhande yegamira hagati y'abo bavyeyi babiri bashwana kugira twumve neza ibijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana reka mugenzanje Alain Yves Rankunda adushikirize ino nkuru yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura ugukubagurana hagati y'abubakanye kuratuma abana baguma mu gahinda bivuye ku kubura kiremesha urwaruka rutandukanye twaganiriye turusanze mu gisagara ca bujumbura rwemeza ko amaganya yarusinzikaje bivuye ku njyane zitavanako ziri mu miryango akarorero ni diane nizigama afise imyaka cumi n'indwi yemeza ko se wiwe inyuma yaho yirukaniye nyina ko atigeze asubira kugira itekane ivyo abivuga afatiye ku bikorwa bivuna mukase yamwamizako ihungabana ry'amagara yiwe ni inkurikizi yamushikiye twumvirize diane nizigama je ntabana na mama niga mu wa kabiri nca ndaheba uwo mama nka bwana bari ku ishuri akanka nije nateka nije na misi umudodo w'umwana nanje navyo nshoboye amubwira ngo ure n'impuzu akanka namwa mu gitenge kimwe nimba nko kumenya ngo nanjye sindi umwana nk'abandi ugutandukana kw'ababyeyi gutuma abana batamenya inyifato ibereye ijyanye no gukingira amagara yabo aha twovuga nko guhura n'ingaruka nko gutwara inda batifuza nk'uko byashikiye ornera karimunda iyo ikaba inkurikizi yihahamuka n'indwara zo mu mutwe nk'uko bivugwa na fidelite fura y'imana ajejwe ibikorwa byo kwitaho abana bafashwe ku nguvu mu ishyirahamwe nturengaho naho biri uko inyifato itabereye ku mwana irashobora kuba intandaro yo kujyana kw'ababyeyi biwe anabel bwiza bw'imana afise imyaka cumi n'indwi aratubwira ko ababazwa n'uko ugutwara inda akiri ku ntebe y'ishure kwatandukanije ababyeyi biwe ntagira nyine ibibazo byo kwiyumvira igituma mvuye muhira jewe igituma papa na mama bashwanye kubera jewe bintera ikibazo ntukumva nyine wishimye kandi wumva mu muryango haba hari ikibazo cavuye kuri wewe injyane ziri hagati y'ababyeyi kandi zirashobora gutuma abana badakurikiranwa bikwiye mu mashure liliane bukuru amaze kubona ko nyina atacumvikana na se yahisemwo guheba kwiga ibura ry'amahera yo kuriha ishure nimvo nyamukuru nk'uko uyo muyabaga w'imyaka cumi n'umunani avyemeza ibintu biruko mu gihe imiryango yituye itigeze imuha akanya ko kumufasha mu bibazo arimwo nk'uko abandanya abimenyesha ni ngombwa ko abavyeyi bo kwama bitwararika gusenyera ku mugozi umwe ku neza y'ibibondo iyo mpanuro itangwa n'umuvyeyi ali zuwena afise abana batanu aba muri zone bwiza abana barabye uko papa na mama bicaye mu nzu amahoro abana nabo bakurikira iyo ngeso imuhira ariko mubonye ka probleme kabaye uje hamwe tori nyishu ndibamenye musohoke umeze neza uruhara rw'amashirahamwe mu gufasha abana bahuye n'ingaruka zitewe n'injyane zama hagati y'ababyeyi n'ingirakamaro mu kubakingira ugusinzikara twatohoje ko imiti ivura indwara yihahamuka bayihabwa ku buntu mu ishyirahamwe nturengaho rimwe na rimwe ababyeyi bamenye ko abana babo bahuye n'ibibazo bifise inkomoko y'injyane z'umuryango ntibabitaho aline ni nziza twasanze mu kigo nturengaho arababazwa n'uko nyina yamutaye akaba atazi iyo ari gushika ubu ugushigikira by'umwihariko abana bahuye n'ingorane zivuye ku gucanamo kw'abavyeyi kubaha akaryo ko kurema twumvirize fidelite mfura y'imana arongoye igisata co kwakira abana bahuye n'ingorane zo gufatwa ku nguvu hamwe n'izivuye ku njyane zirangwa mu miryango baba babona ko atanu umuntu akibakunda kubera rero twe tuba tuzi ingene baba baje bameze wumvise n'ibyo akubwira ugerageza kumuba hafi ukamwereka ko ni wewe afise wo kiremesha hanyuma tukabafasha ko bonyene ingene bova muri ico kibazo barimwo nico dukora rero ugukomeza ibiyago bidakumira abana mu miryango kuba ngombwa kugira ngo hadutse impari bashobore kuja hagati y'abavyeyi mu guhanura
uruhara rw'abavyeyi mu gukingira abana ntibumve impari zabo ni ntangere aha ni nko kwigiza kure abana bakajanwa mu cumba ivyo vyofasha abana kugira ntibumve impari zabo kuko rimwe na rimwe baterana amajambo aremereye nk'uko ishirahamwe ry'abafaransa ryitaho ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu fondation recherche medicale ribimenyesha bishitse hakaba ikintu badahuriza ko ni byiza ko bogiharira ko biciye mu kiyago ivyo vyofasha kwigisha umwana kw'ikiyago ciza ari wo muti w'ingorane nk'uko bibandanya bihanurwa n'iryo shiramwe ry'abafaransa ryitaho ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu fondation recherche medicale ikindi nuko inyuma y'impari abavyeyi bosabana ikigongwe bikenewe n'abana bakabibona ivyo bigaheza bikabaremesha ko ari akaci baciyemwo ikindi kandi ni uko abavyeyi bo kwamana ntaryo bakurikirana ihindagurika ry'inyifato y'abana babo kugira bahindure ingendo amazi atararenga inkombe kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana tega amatwi ikiyago c'umuhinga mu vy'inyifato n'imibereho y'abantu Theodora Nisabwe umwigisha muri kaminuza aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda teodora nisabwe ku njyane ziri mu miryango usanga ziri hagati y'abubakanye kugira ngo abana ntibame bahura n'ibyo bibazo na cyane cyane ko ari bo bikora ko cyane hakenewe iki abana rero iyo hari uruhuha mu muryango abana nabo baca bihebura bakagenda iyo batazi bagahava bahagirira n'ingorane zitagira uko zivugwa harabandura indwara harimo na sida hakenewe umwumvikano mu rugo bakagiriranira urukundo bagafashanya muri byose twavuga yuko icyo kibazo cyo gukingira abana batakibona ko ari ikibazo nkoramutima koko amashyirahamwe yitaho ineza y'abana ariho kandi si make ubukene bwugarije imiryango abana rero ntibaheza ngo baronke ibyankenerwa mu buzima bwabo b'ababyeyi kubera nabo nyine ubwo bukene bari mu usanga badasubiye kubahana bo bagendera bobona ngene babayeho bagaheza bakabahumuriza bakamenya ingorane zibagoye abana ntibabwe mu mporero ababyeyi babo nabo bakubahirizwa n'inzego zibijejwe ni ukutamenya umuti novuga w'ukuri watuma ico kibazo gihera cyane inguvu n'ukuri novuga ko ziriho ariko ntizirakwira n'ikimenyamenya ni abana bari mu ibarabara ni abana baheba amashure ni abana usanga bari bo bareze bene wabo mugabo harakeneye ko zongerezwa inguvu birafite aho bigera kuko hamwe leta yerekanye ngene yitayeho ineza y'abana amategeko abubahiriza yotegereje kubahirizwa mu kibano bakabona ko umwana atamerewe neza kikaba ikibazo cyabo ingorane ubu ni uko ubu barabitereranye amashyirahamwe amashyirahamwe n'aho yokora arafise aho ageze hari aho uburyo buhera n'abo baba bafise ugushaka turi mu bihugu vyama vyaciye mu ntambara mbega none mubona imigambi yokwama yubahirijwe kugira ngo no mu gihe hadutse izo mpari mu bubakanye abana ntibashikirwe vyo bariye abavyeyi ihohoterwa ry'umuvyeyi umwe muri bo nta mahoro aba mu muryango umuvyeyi mu vyo akora byose akama yitwaririka ati mbega ibi bintu ego metwe na gwanje tumerewaniye uku mbega none ujya mwana nawe bakama bazi ko abana nimba tubagombera ineza ntitubanze tubategurira ineza mu muryango bazoheza baje hanze bazi icari c'urukundo kuko barubonye mu muryango batarubonye hanze bazoba udukoko ntaco bazokunda bisigura rero ko ababyeyi bogarukira ibanga ryabo ryo kubahana no kurera abana bakabarera runtu bakabigisha urupfasoni bakabigisha mugabo batabibonye muhira ntibazabibona hanze
hari icaremwe cyaje inyuma
arakoze ara ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira amate gato mu kumviriza akaririmbo umukenyezi yikoreye amahanga karirimbwe na ngabire
cyagihe imana yarema umukenyezi yari yifuza kwishura ibibazo by'umuntu n'iby'isi umukenyezi ni mwari mwari akarangana ibikorwa ahetse yesu ikibo acoma umuto bwiwe umukenyezi ni mwari
twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ku bijanye n'ingaruka z'amabi akorwa mu ngo ku buzima bw'abana gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
kubereka nk'umwana ashobora gukura abona ababyeyi bacanamo bafite nk'imico mibi ugasanga nawe ariko akura agendera muri ya mico mibi ni ibintu bisanzwe cyane rwose kuko burya ikibondo aho gikuriye niho gikura imico kigenderako akaba akura ahantu baguma bashwana nawe azobona ko umengo ni ibintu bisanzwe ababyeyi ni urumuri rw'ibibondo byabo bategereza kwitwararika imyifato yabo ivyo bavuga imibereho yabo bamenye yuko bafise ibibondo bariko bararera mbaza ndakwishura
ni kubereka nk'umwana iyo avukiye mu njyana z'umuryango ashaka gukora nk'uko umengo nyine ni ikintu c'ikijuju nta bwenge afise nta nkeka yuko nawe ataco yimarira haguma arindiye ba bantu bakuze bamubera hafi muri twose mu gukorera utuntu n'utundi ugasanga nta n'ubwenge bumucishije abaye umuntu wo ngaha inyenyeri gusinzira yitwararika ubuzima bw'abantu gwaruka ntimurambigwe n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
nk'umuntu nk'ababyeyi biwe baba barashwanye bakanavana harashaka kuba nk'ikibazo ku mwana cyangwa ku bana abavyeyi iyo bashwanye biragira ingaruka ku bibondo kuko ubwa mbere umwumvikano n'ikintu gikomeye ari mu rugo ari aho umuntu akorera rero nimwiyumvire namwe abana ahantu bakurira bakeneye urukundo urwo rukundo ruzotuma nabo nyene bashobora kurutanga bataruronse ni ikibazo gikomeye iyo bashwanye bakwiye kubigira aho abana babo batariko barabibona bakagerageza bakabatekanisha kugira nabo nyene batekane mbaza ndakwishura
ni kubera iki iyo umwana akuriye mu muryango uri mu njyana usanga arafise igikomere ku mutima ivyo ni ibintu bisanzwe cane rwose nta mwana ashobora gukurana umubabaro ngo areke kutagira igikomere ku mutima nta mwana ashobora kubura umuntu amwitayeho akure neza biramaze kwibonekeza yuko mirongo itanu ku ijana y'abana bakura badafise ababa hafi na hato bari abavyeyi ugasanga na wa mwana aravuye mu ikintu ni vyiza yuko umwana akurira ahantu yisanzura ivyo yipfuza abironke ukuboko kw'iburyo umwana mu mugongo ibyo ni umwitwarariko w'umukenyezi
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
mbega umwigeme yatwaye inda ababyeyi be bocanamo canke bokwakira izo ngorane z'uwo mwigeme arikubanza kumwumviriza kuko vyashitse mu kayaga n'uwo mwana wawe n'uwo mwigeme wawe ukumva ivyashitse kuko urashobora gusanga yafashwe ku nguvu bamubeshe canke akaja mu bintazi ugasanga bima- bimukwegeye mu buhumbu ntamushavurire ntamwirukane kuko usanga aho gufasha umuntu aba yo- yononye vyinshi agashobora no kuhasinzikariza ubuzima n'ico kibondo yibungenze mbaza ndakwishura
kubera iki ababyeyi iyo bamaze kubona habaye ingorane nk'iyo kuki adashobora kuza arakurikirana abana biwe ngo arabe ukuntu abana babayeho ntibaba bakibana kandi kenshi ugasanga bwa burenganzira bwiwe bwo gushobora kuraba abana biwe mbere kenshi ugasanga no kumwankira wamwankiye none mwumva yo bitaho gute ni ikintu gikomeye kugira umwana akure atekanye akure ameze neza
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo umukenyezi yikoreye amahanga kangabire
amabuye yakabuye nke ni zahabu canke itunga ry'isi ntibisayagana mbega twomwita gute
duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere ni alain joel ntabahungu abaza ati nizahe ngaruka zo kwisambanya ku wo aba yarabibayemo igihe kirekire muganga munyana twishurire alain joel Alain Joel buhoro buhoro birononye iyo ariko ararangura amabanga mpuzabitsina arasheshe imbuto hakiri kare rero nico gituma hari abantu bagenda kuraba babandi bita abapsikologe bihweza imibereho y'abantu kugira gufashe ukuntu ushobora kubiheba
umunywanyi wacu agira kabiri atashimye kwivuga akazina abaza ico biva ko kubabara uri kuragira umwanda muto muganga anita twishurire n'uyu munywanyi
iyo bishitse umuntu agiye gukoyora akababara aba yatewe n'udukoko duto tuzo tu- tutabona n'amaso yacu tuba twateye bihimba bicamo umukoyo ibimenyetso byo kubabara ariko urasoba kumva imisonga irukira kwa muganga hari igipimo bagupima c'umukoyo kugira barabe hama baheze bakuvure n'ingona n'ingoga itarakubabaza cane rwose
Héroïne, elle porte le monde.
turashimiye alain joel ntabahungu hamwe n'uyu atashimiye kwivuga izina tutibagiye n'abandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishura nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa ya ba sokuru uwuno munsi uvuga uti ubutemu bwiwe bamutiza umuhoro bikubwiye iki
bikubwiye iki
ubutemu bwe bamutiza umuhoro ni ukuvuga nk'ubu dufate wewe uri nk'umuntu nyine usanzwe nyine utaboneka uf- udafise imaje nziza mu bandi bantu baraguhanuye byarase kugenda ari izo mpanuro baguhaye urumva jenga ngaho numva bashatse kuvuga ati ugacugwa mu ngeso mbi
bikubwiye iki
iyo umuntu aguhanuye ikintu ukacyanga kubera ubuzima ari ubwawe ari ubwanjye utegerezwa kubu- kububungabunga niho hahajya baca bavuga ati ubutemu bw'uwe bamutiza umuhoro ku kubera amagara ni ayawe uri kurayona bikubwiye iki
nk'ubu nk'umuntu ashaka gusambura nk'inzu yiwe bakamubwira bakamuhanura ati reka kuva muri iyo nzu akanka bashobora kuvuga ati reka tugutize nk'umupanga ugende ugire n'ingoga dufate nk'ubu uya- nk'umuntu agomba kwita igitungwa ciwe bakamubwira ati icyo gitungwa keke uzocikora kuri kurubaka nk'ino akanka ati none reka rero tugutize nk'ugitabazo uja kuyibaga arabitoye
ndashimiye mwe mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye n'ingaruka z'amabi akorwa mu ngo ku buzima bw'abana nshimiye ara ivirankunda yafashije gutororokanya amajwi nasize inyuma diane ndonse yari akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise icyo muterera canke mubaza ku byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu na rimwe mirongo icenda na rimwe mirongo itanu n'imwe canke kuri mirongo irindwi n'icenda mirongo icenda mirongo itatu n'indwi mirongo icenda canke kandi kuri mirongo irindwi na zitanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe raisa liliane inamahoro ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
uyu murima rusange w'igihugu cy'uburundi barundi dufise akaranga k'igihugu cy'iteka
umvire ushamagoti ndakubwira icyo nagutumiye urabona ko mu ntaye y'ikese heruka natsinzwe ikese kandi ahanini byatewe na bijya bintu wavutse ariko navuze vyodamiye yego kandi urazi ko rijya tonga ari rya rugata wapfuye kuryikebera gusa kubera yari yahunze ndabizi ko ari iryiwe ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose yemwe nawe ushaka inka niyayo ndazigukubitira ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze Eh, reka reka reka reka reka bijya bintu ntabyo noba ngishobora guhindura nukuri ko naho woraramwo yo mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose yego ndarahira mama Eh.
ndarahira umwana wanje gushika naho ndahira n'imbwa yanje oya oya oya oya kandi we sinzi uko wabaye nabaye gute?
indahiro mbi ntigwaza mu nda wa mugabo shahu.
urababwira ko wari Ishwi.
wihenze Ishwi, ishwi.
none we ntubumva yuko utarahiye nabi atasubira umwana ha damiyano ndakubwiye jewe ndi umushinga ntaye nkaba nicabona muri rurya rubanza naho wompa inka zuzuye akabande sishobora kurenga ku ndahiro uyasha ushaka nikure ku buntu abantu bose bamboneho ikimaramare banjira umukenge ahari umugabo hasigara umugayo hejuru y'amaronko kadamiya sha nzovuga ukuri shake nakuzire Ya, niwe ya, uzobona ya, imva ya, yanjye ya, azovuga ya, ati ya, ya, ndabonye ya." imva y'umugabo
ako ni akamo mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi uburundi bwacu kazoza kacu
antonio muzaneza loka mushinga naye pei sultani sulemani tropicana homme d'affaires yulu ive yulu otokase
nakuomba mpenzi unisikize Ha. tafadhali bebi tuliza moyo kwa kweli niko wako hii usiwe na shaka wewe kaa ukitabasamu mara tu ukiniona penzi letu halina kasoro mimi nawe twapendana kiroho na kusi tuliza moyo Sherehekea, Ah.
furahia, penzi letu, baby. Cheza, imba, mpenzi wangu, kichuna changu. Sherehekea, furahia, penzi letu, baby. Cheza, imba.
penzi wangu kichuna changu kichuna changu
jeje omoni mama nana restaurant karisimi
nisikize bebi kwa makini kwa kweli mimi nimekutamani tokea zamani kilichoko mpenzi wewe nipe nafasi nikupe penzi ujawahi pewa, nikuguse mahali ujawahi kuswa, kwa maana penzi langu halina doa. Ah. Kwa hivyo sasa tufunge ndoa, tuishi pamoja milele. Oh.
Furahia penzi letu, Cheza na baby. Cheza, imba penzi wangu, kichuna changu. Sherehekea, furahia penzi letu, baby.
Cheza baby, cheza baby, kichuna changu.
Sherehekea, furahia penzi Cheza, letu, baby. imba penzi wangu, kichuna changu.
Kichuna wo, Sherehekea, furahia penzi letu, baby. Cheza, cheza na mimi, cheza na Oh, mpenzi wangu, sikiza wito wangu, siwezi kuishi bila wewe. Oh, kichuna changu, songa karibu nami, kushike, kubusu, kushike, shike, shike,